Yes, so Ile-Ife women don't show say na transparency dem want. They don't take this one show Olorirunke say they no be people that they buy with money, item or gift. Yes, so my correct correct people, I wanna say If you hear my voice for the first time, you're welcome. And if you're a returning subscriber, now you gon gon be the real MVP the year allegedly na say um, Olori Ronke don carry gongo make announcement to gather Ile-Ife women dem. Um, e say make dem come say e get wetin e wan tell dem e get wetin e wan give dem my correct correct pipo. na no say person wey be like ronke wey wan give somebody something with right hand make dem dey ready say im go collect another thing with left hand but i thank god say ileife women dem smart yes dem smart because dem no fall for olorunke trick dem say nothing olorunke no buy you nothing she no buy na rice garri wrapper slippers make una name dem my correct correct people dem say e buy different type of gift gather for the square Say Simik Ilefe women dey come say you wan show dem love You wan do this one You wan do that one of course dem go wan uh, uh, obey am now or dem go wan accept her invitation as per say uh, eh, olori uh, only wife or something na so dem gather for the hall o oh. dey wait for olori finally finally o oh, dey say olori come come there come dey address dem you know now they praise them as uh, correct women then do this one then do that one Now, so you e know, can't stop for there Oh, wetin dey carry her carry her e come go dey mention uh, eh, uh, eh, things wey dey happen for inside palace yes dem say o e say e need favour from dem shebi dem know say she if dem call her say she go answer dem if dem call her one times say she go answer dem five times <laughs> hey, say she wants their favour make them the favour am say any way dey talk her matter or wey the fool suppose chook mouth say she want maybe her na her name dem go dey mention una know say inside those women na the women leaders dem sef go follow dey there supporters club dem dem go follow dey everybody come so dem wan come hear wetin she go talk na she talk say um, say because of the matter wey dey go na say she need the women dem make dem help her if na to do small talk carry go palace to talk to kabiyesi say dem need to dey see olorunke too for function wey concern di pipo of ileife and oda affairs say make e no be only queen naomi go dey follow kabiyesi dey waka waka dat waka can you imagine as she dey talk dat one now say um, she get gift for them, o oh. say and there is more from where all dis thing come from hmm. na one of the women leader wey dey stand up say if na dis thing she carry come say make she come use by their conscience say e no go work o oh. say e no fit work say number one dem no dey dem no be outsider say dem be ileife women wey dey live for ileife wey dey see and dey hear wetin dey happen for ileife sef make ronke no come dey do as if she be sent. and another person na be the bad person say dem no come here say make him come dey paint another person that is queen naomi na make him dey paint queen naomi bad dey paint herself good say dem dem know wetin dey happen for the palace and dem dey hear the tori as e dey come out from the palace say they know wetin they suppose do and wetin they no suppose do na the woman ask the other women they whether dem speak their mind hmm, trust women na na dem chorus yes so say she no fit buy them with mere gift and everything say make they go make she go mend her ways yes dem tell her to her korokoro eye say make she go mend her ways say her character too bad Say the recent character wey she dey showcase for kabiyesi e too bad say nothing wey she go tell dem say queen naomi do her wey dem go accept say queen naomi na be the best wife for kabiyesi as e stands now say and dem know say queen naomi and not elizabeth no be pipo dey give kabiyesi peace say the rest of dem dey give kabiyesi peace so make she no just think say because of They answer her call they no know the kind of person wey she be my Kuwait Kuwait people hmm. dem say eh, hmm, e be olorunke as if make go and eh, open make she enter because of in her wildest dream she no she no expect say this woman would tell her this thing to her face she no expect am she feel say as she don't buy all those things gather say they will see the things get carried away come dey talk another thing hmm. make wait wait no be even that one shock me pass when i hear the matter oh, no be that one shock me <laughs> wetin shock me na wetin dem say the other woman come stand up talk say even so even though say dem no support her ways o oh, and everything wey she don carry come tell dem say dem no go go as dem take come o oh. <laughs> hey say all these things dem wey she buy for one share for dem say dem go share am everything patapata say because of na their time they use come sit down here and they believe say na their money na she take buy am <laughs> because for oloyiwonke mind maybe the women dey go stand up vex dey go they say they no dey go anywhere o oh, say they go share all those things accordingly to themselves make e be wetin make e be wetin dem gain as dem consider they listening to her like wait wait people na so dem talk o oh, hmm olorinke shame no gree am shame no gree am na so e enter e motor vam carry himself comot for where the women dey make correct correct people dey say na so the women sit down share everything wey oh, olorinke carry come carry theirself dey go their various houses una dey see i no know whether olorinke feel say now na the time wey him go go dey bribe people dey talk make dem come do supporters club for am when she don already mess uh, herself up every of her bad character news don reach everywhere eh instead of you to start at the right the instead of her to to know how to start right to take to change herself na to go dey see dey bribe people and still dey condemn queen naomi again for them. can you imagine When those women no be babies make correct correct pipo na the matter why i allegedly o oh, hmm. now say make a carry and come give una make gonna say follow me hear di matter una follow me see di igbese wey olori ronke the carry or and as na the year I'm not forget to like share and also comment ngwanu ona bye.